muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri uyu munsi abarundi bibutse nyakwigendera perezida wa pierre nkurunziza imboneza yamaho yo gukunda igihugu imboneza nyine cyubahiro petero nkuru nziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yayoboye imihango yo kwibuka uwo yasimbuye imihango yabereye igitega umurwa mukuru wa politiki umuryango Lantos Foundation urasaba leta zunze ubumwe za Amerika gufatira ibihano abategetsi bamwe na bamwe bo mu Rwanda kubera ikibazo cya Paul Rusesabagina ahandi ku isi amakuru ni igitero cy'abajihadiste mu majyaruguru ya Cote d'Ivoire amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi nk'uko amaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi muri cote d'ivoire umusirikare umwe yishwe mu gitero cy'abajihadiste cyabaye mu ijoro ry'ejo kuwa mbere nyine ni ijoro ryakeye uyu munsi mu majyaruguru y'igihugu fidele niyongabo yaduteguriye iyi nkuru uwo musirikare yishwe ku muhingamo wo ku munsi wa mbere igihe abantu bitwaje ibigwanisho bakora igitero mu gisagara ca tubo kiri mu buraruko bw'igihugu hafi y'urubibe na burkina faso nk'uko vyatangajwe no munsi ku wa kabiri n'igisirikare c'igihugu inteko za cote d'ivoire zari zarungitswe muri ico gisagara zaciye zihutira gutuza abakoze ico gitero ku munsi wa mbere abasivile bahasize ubuzima nk'uko bitangazwa n'umukuru w'igisirikare rasina dumbia ndawitiriye buno nyene ico gitero yamara ibitero vyabaye imbere yaho muri ico gice vyagirijwe abagwanyi b'abayisilamu imigwi itwaje ibigwanisho ikorana n'umugwi al qaida na leta ya kisilamu irakorera mu bihugu bibanyi vya cote d'ivoire mali na burkina faso iyo migwi ikora ibitero muri ico gihugu iturutse mu buraruko perezida wa cote d'ivoire alsan watara yaratangaje mu kwezi guheze ko igihugu ciwe kizokoresha kimwe ku ijana c'ubutunzi bwaco ku mwaka mu kugura ibikoresho vyo gutuza abagira iterabwoba kugira ntibinjire ku butaka bw'igihugu ciwe leta zunze ubumwe za amerika yafashe icyemezo cyo kwima viza abantu bose ikeka ko babangamiye inzira y'amahoro mu ntambara y'igice cya cameroon kivuga icyongereza ibindi tubibaze eugenie mukankusi leta zunze ubumwe za amerika yongereye igitutu kugira ngo hashakwe igisubizo kinyuze mu mahoro ku bushyamirane hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bavuga ururimi rw'icyongereza amerika yashyizeho inzitizi ku bantu bikekwa ko basubiza inyuma ingufu zigamije gukemura impagarara muri kameruni intara ebyiri zivugwamo icyongereza z'uburengerazuba bwa kameruni zugarijwe n'imirwano kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo abarwanya ubutegetsi bageragezaga kwitandukanya na guverinoma yiganjemo abavuga ururimi rw'igifaransa abantu barenga ibihumbi bitatu na magana atanu barapfuye kandi abandi ibihumbi magana arindwi bakuye mu byabo n'urugomo atangaza ibihano bishingiye kuri viza sekreteri wa leta wa amerika anthony blinken yavuze ko amerika ifite impungenge nyinshi zituruka ku kuba hakomeje kuboneka umutekano muke kandi yahamagariye impande zombi gushyikirana kugira ngo zigere ku mahoro ntiyavuze abantu barebwa n'izo nzitizi za viza imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irega impande zombi gukora amarorerwa mu gihe guverinoma ihakana ibyo iregwa hari aho yagiye ita muri yombi abasoda kandi ikabashinja uruhare mu kwica no kwicuruza mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ubuyobozi bwa Trump bwahagaritse akarusho k'ubuhahirane na kameruni bavuga ku bwicanyi budakurikije amategeko iyicarubozo n'irindi hohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku ruhande rw'ingabo zishinzwe umutekano za kameruni eugenie mukankusi urakoze tugarure noneho nanone fideli niyongabo noneho tujye muri biyelorusiya perezida alexander lukashenko yasinye itegeko rishya riteganya gufunga kugera ku myaka itatu abakora imyigaragambyo iryo tegeko ryatewe ku mukono uno munsi ku wa kabiri ni iyindi ngingo igenewe gukandamiza abagira imyiyerekano yo kwiyamiriza intwaro ya perezida lukashenko iryo tegeko ritegekanya umunyororo ugera ku myaka itatu kuba ari bo bose bagize uruhara mu myiyerekano idahawe uruhusha na leta imbere yaho kuja mu myiyerekano itarekuriwe vyahanishwa amahadabu no gupfungwa hagati y'iminsi itari munsi y'indwi zibiri perezida lukashenko yarahanganye n'imyiyerekano mu kiringo c'amezi atari make bivuye ku ngingo yiwe yo gusubira kwitoza mu kindi kiringo c'imyaka itandatu mu matora yabaye mu kwezi k'umunani mu mwaka urangiye abantu benshi bavuga ko ayo matora yaranzwe n'ubusuma mu ngingo zikomeye zafatiwe abari mu myiyerekano abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu barahagaritswe mu gihe abandi ibihumbi n'ibihumbi bakubiswe n'igipolisi itegeko rishasha perezida lukashenko yateye ku mukono rikurikiye irindi tegeko yemeje mu kwezi guheze riziririza itangazamakuru gutanga amakuru ku myiyerekano itarekuriwe mu gihe iriko iraba rirekurira kandi ubushikiranganji bujejwe gutangaza amakuru kugara ibinyamakuru bitabanje gusaba ingingo ya sentare bagenzi bacu fidele niyo ngabo na eugene mukankusi batugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi murakoze nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato amakuru y'ibiyaga bigari nyuma y'aka kaziki amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho itariki ya munani y'ukwezi kwa gatandatu yabaye umunsi uhimbazwa kandi ukaba ikiruhuko buri mwaka ni itariki yo kwibuka nyakwigendera perezida pierre nkurunziza itegeko rimaze kugira imboneza yamaho yo gukunda igihugu uyu murage ariko hari abarundi batawemera ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya ku murwa mukuru wa politiki gitega aho nyakwigendera perezida nkunziza yafubwe niho habereye ibirori nyamukuru abarundi bo mu byicaro byose uhereye kuri perezida ndayishimiye abubahwa bo muri leta abanyepolitike bo mu mashyirahamwe yigenga bakuru b'amadini abanyagihugu basanzwe eka mbere n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi bari baroyeyo abahawe amajambo bose bashimagije ubutwari bwa nkuru nziza n'ishaka n'ubwira yagira bemeza yuko yunze abarundi sabari gitega bonyene bamwibukanye umunezero n'abandi batari bake nka yorande nshimirimana w'imyaka irenga mirongo itandatu aba ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge mu mpanuka bushira uburengero niko kuko ku barundi bose eko yaragitse icamara ari naho yatuvanye naho yadushikanye ku ruhande rw'abakenyezi aradusabira kuja mu burongozi kuja mu ntwaro ku bantu bato bato nabo nka batwebwe yaradufashije rwose cane kuvyara ku buntu ukavyara umwana tugeza ku myaka itanu tukavuza ku buntu ahubwo kumushimagiza kwa yorande kugera ni naho kugaya kuba umukenyezi wo mu ikambi ya nduta muri tanzaniya yaganiriye n'ijwi rya amerika gushika kwibuka petero nkuru nziza nk'imboneza yamaho itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka nk'uko dusimbura twebwe ababyeyi kuko ku ntwaro yiwe babuze abacu benshi mu miryango abavukanyi ababyeyi ibyacu birashwiragira turangazwa gushika rino saha tukiri mu buhungiro ni ukudukora mu nkovu twe iyo tariki tuzokwama tuyibuka twibuka abacu atari uko twibuka uwasize aduhekuye ibibondo n'ababyeyi n'abavukanyi umukenyezi ahuza na kagina tersakian umushakashatsi wo muri dhbr ikorera ku mabi yo mu burundi en matière des droits humains l'héritage du feu président nkurunziza c'est un héritage très sombre qui a laissé des milliers de burundais dans un état de souffrance qui continue encore aujourd'hui mu vyerekeye agateka ka zina muntu iragi rya nyakwigendera nkunziza n'iragi ry'umwijima ryasize abarundi ibihumbi n'ubu bakiri mu babaro twibutse kanuni y'imyaka y'ubutegetsi yiwe ya nyuma itanu na cane cane n'injyane zavutse mu kwa kane bibiri na cumi na gatanu icibukwa kurusha n'abo bantindiri bishwe baborejwe igufa baburiwe irengero barafungwa tamvo hamwe n'imiryango yabo ikibaririra uyu munsi kandi bakaba bari mu butungane aha ntituvuze ibindi bihumbi vy'abarundi bahunze tunibuka sosiyete sivile yigenga n'itangazamakuru vyasambuwe mu bibiri na cumi na gatanu aho guhimbaza umunsi wahariwe imboneza yo gukunda igihugu twari dukwiye kwibuka nyabuna bahuye n'ayo mabi no gushigikira imiryango y'abahitanywe n'ako kabi kabishe iyi tariki ya munani yari ikwiye kubera leta na perezida evariste ndayishimiye akari ryo guhangana n'ako kahise k'ubwicanyi maze bagatuma haba ubutungane nyabwo bakanakora kugira ngo ayo mabi ntazapfa asubiriye kuba et de s'engager une fois pour toutes à livrer une justice réelle et équitable et faire en sorte que ces crimes ne puissent plus jamais se reproduire.
niko tesake anavuga uwo muhinga arahuza n'umunyamategeko janvier bigirimana twebwe tubona yuko ahubwo ari agashinyaguro ntibyumvikana ingene umuntu igihe yari arongoye igihugu abantu bishwe ubutungane bukazingamikwa abandi bakangazwa agakora amaruregwa abarundi batari bake bagatabwa mu nzuzi n'ibindi byagiye birakorwa by'agahomerabunwa umuntu nk'uwo yokwitwa yuko ari imbone zidasanzwe nta teka na rimwe akwiye yaba akiriho yociriwe imanza mugabo jean hakizimana mukuru wa forikone efu asanga bahuguza yari umuntu akeneye ko igihugu cubakwa imitima y'abantu isanugwa bakabana mu mahoro by'ukuri yari umuntu akeneye ko ubumwe butsimbatazwa kandi ko igihugu atantambara yosubira kubamwo yari umuntu rero akunda amahoro kandi akunda n'abantu hama igira kabiri yari umuntu akunda gusenga akicisha bugufi agatambira imana kandi atari kwiyobeka na denise bucumi inkuru nziza umufasoni wiwe babanye imyaka mirongo ibiri n'itandatu ukuyemo itandatu yamaze mu kiroberi mu ishamba nubwo banyuzamo bagahura yamushingira intahe yambereye umugabo mwiza iyo myaka twamaranye ntiyigeze ankubita kandi no mukunde shari yarabinsezeraniye nari mfise ibiro bikeya cyane icyo gihe akavuga ngo no kubita nohava nca ndaguheza rw'abanyamahoro yewe rero uretse ko yari uwo twubakanye no kumpanura yarampanura mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise perezida evariste ndayishimiye nawe yagarutse kuri bimwe byatumye uwasize amudabitse ahabwa rino teka imboneza nyir'icyubahiro petero nkuru nziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose yadusigiye igihugu kigeze heza cyane amahoro n'umutekano bitsimbataye abarundi bamaze gutahura ko uburundi ari igihugu cy'abarundi kitagira igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijyanye no gutunganya intwaro y'igihugu yewe nka samuragwa nsubiye kwemerera abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza petero nkuru nziza tanzania umukunzi w'ibihe byose wa nkuru nziza na sende david de nicyo gihugu carungitse intumwa akaba ari cegera ca perezida suruhu hassan mu mateka y'u burundi kiretse ku ntwaro za cami inkuru nziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi akaba n'umuhutu umwe wenyene rudende yasinze irikwa ry'ubutegetsi eroje urikaneza ijwi rya amerika eloge wirika neza urakoze tukiri mu burundi abantu barenga mirongo itanu bamaze gupfira mu bitero bitandukanye muri aya mezi abiri ashize inama nkuru y'abepiskopi gaturika irabyamaganira kure ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda inama nkuru y'abepiskopi katolika mu burundi ibona ko mu gihugu hasubiye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira abo bihebeye imana batanga akarorero ku bitero vyabaye mu bice bitandukanye vy'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga mirongo itanu mu kiringo kitarenze amezi abiri aheze bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu barafise impungenge kandi ku bijanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu musenyeri bonaventure nahimana ni cegera c'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika niwe yasomye itangazo risoze ibikorwa vy'inama rukokoma yabo yabaye mu mwiherero mu kiringo c'imisi ine abepiskopi barashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi iheze mu gisagara cya bujumbura muri muramvya muri komine rusaka n'ahandi abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza bamwe bamwe bagaturubikwa n'abubakiriye mu kibano barateye akamo abarongoye intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu aha leta ibicishije ku muvugizi wayo prosper ntawugwamiye yemeje ko ubwo bugizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakoriterabwoba ku isi leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse vy'iterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma twokwibutsa ko ivyo bisasu ntezwantoke vyaterewe icarimwe mu bibanza bine bitandukanye vyo mu gisagara ca bujumbura ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikorwa vyabo vya misi yose ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari ibikorwa vy'iterabwoba nta gukekeranya ko ivyo bitero vyabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza uburundi bugeze ko mu bijyanye n'amahoro n'umutekano amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu minsi heze mu ntara ya mwaro na muramvya ababitegura ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye leta y'uburundi isabye abenegihugu kubandanya bafatanye mu nda musenyeri nahimana umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya rutana avuga kandi ko abo bihebeye imana batewe umutima uhagaze buhagaze n'ubukene bw'ibiribwa bya nkenerwa nk'isukari abepiskopi baratewe amakenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye ahatari hake mu gihugu abantu benshi bagati zabo cyane cyane mu kiyaya cy'imbo ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu abungere bekereza gatolika bararaje ishinga kandi n'ikiza cy'indwara ya koronavirusi gisa nk'icyakuye mu gihugu cyose ku isukari n'isima leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu kugira ngo ivyo bidandazwa biboneke ku bwinshi umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndina atwara ishami Parsem arafise ico ahanura leta sosoma itabishoboye reka abandi bayinjize nico twavuga tuti none ya monopole ni iki hava bacobereka abantu nabo bandi bashobora bimwe bashobeka bakayi bakayinjiriza mbwa mu gihe wagize monopole kuri uwo muntu nabishobore rero abikore atabikoze ugurura inzira abantu isukari bayidukura muri morisi bayidukurira he haba twe umuntu yigire ku ibutike aronka isukari ni uburenganzira bw'umunyagihugu ari we wese kuronka icyo kidandazwa isima kubera bazikenewe uragenda kuyirundira rimwe rimwe ugasanga barayibuze ntibinjiza isima rero nta kundi wewe leta normani iba arbitre abantu bagahayanwa inama nkuru y'abepiskopi katolika ifatwa mu gihugu nk'urwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwerekeye neza ry'abanyagihugu kanatsinda nk'uko bavyemeza baserukira ibice birenga mirongo icenda ku ijana vy'abarundi pierre clavin nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru urakoze umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera witwa lantos foundation ufite icyicaro gikuru hano muri leta zunze ubumwe za amerika wandikiye minisiteri y'ububanyi n'amahanga na minisiteri y'imari zombi za leta zunze ubumwe za amerika usabira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru b'u rwanda kubera ikibazo cya paul rusesabagina mugenzi wacu temistokle mutijima yadusemuriye uru rwandiko abo bategetsi basabirwa ibihano mpuzamahanga kubwo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu itabwa muri yombi rya rusesabagina ni bwana johnson businge minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta ndetse na koloneli jano ruhunga umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu rwanda rib inyandiko uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa mbere iravuga ko bwana paul rusesabagina intwari ya filimi hoteli rwanda isanzwe itarya umunwa mu kunenga perezida w'u rwanda paul kagame yavuye iwi texas azi ko agiye gutanga ibiganiro mu gihugu cy'u burundi nyamara indege yihariye yamuvanye i dubayi muri emirasi ziyunze z'abarabu aho kumujyana i burundi ahubwo yamugejeje i kigali mu rwanda aho yaje kumara iminsi itatu ntawe uzi aho ari mbere yo kugaragara muri kasho ya rib aha madame chelsea hudquist umuvugizi w'umuryango rantos foundation arasobanura impamvu bandikiye izi deparitoma zombi
ibyakozwe binyuranije n'amahame mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yo kurinda abantu bose gushimutwa mu gihe ikintu nk'icyo gikozwe rero ntibigomba kurangiza gutyo nta ngaruka ku bagikoze intego yacu mu kwandika ni ugusaba no gushishikariza leta zunze ubumwe za amerika kugira icyo ikora ku bategetsi b'u rwanda bagize uruhare muri iryo shimutwa
umuryango rantos foundation mu nyandiko yawo uvugamo ko hari igihe bigorana gukora ikirego kigaragaza uruhare rutaziguye rw'abategetsi mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu nyamara ko mu kibazo cy'ishimutwa rya rusesabagina akagambane n'uruhare bya bwana businge na ruhunga byo byigaragaza uwo muryango ukavuga ko minisitiri businge ubwe mu kiganiro yahaye televiziyo mpuzamahanga Al Jazeera cyatambutse mu kwa kabiri k'uyu mwaka yiyemereye ko leta y'u rwanda yishyuye indege yajyanye rusesabagina ikamugeza i kigali atabizi ibyo bikaba cyo kimwe na koloneli ruhunga nk'umuyobozi mukuru wa rib inyandiko ivuga ko uruhare rwe rutagarukira ku kuyobora icyo gikorwa gusa ahubwo ari no mu bantu babiri basuye rusesabagina ahantu hatazwi yabanje gufungirwa mu minsi itatu ya mbere ni ukuvuga igihe kiri hagati y'ishimutwa rye no kwerekwa itangazamakuru i kigali yambaye amapingu umuyobozi w'umuryango rantos foundation dr katrina rantos wet akavuga ko hashize igihe kinini ibikorwa bibi bya leta y'u rwanda iyobowe na paul kagame byirengagizwa igisubizo gikomeye cya leta zunze ubumwe za amerika kuri iyi nshuro rero kikaba gikenewe cyane ibitari ibyo ngo byaba bisa nko gushishikariza leta y'u rwanda gukomeza gukora amabi mu zindi nzego rantos foundation yahaye kopi y'iyi nyandiko harimo abategetsi b'ubwongereza ndetse n'ab'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ku birebana n'icyizere uyu muryango ufite ko ibyo wasabye byakubahirizwa madame chelsea hildequist ati
umwanzuro wo guhana cyangwa kudahana ubu uri mu biganza bya departoma ishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'iy'imari n'umutungo bya leta cyo kimwe na leta y'ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi twahaye kopi y'ikirego cyacu twibwira ko twatanze ikirego gikomeye gishyigikiwe n'ibihamya birimo aho businge yemerera ko leta ariyo yishyuye indege yakoreshejwe mu gushimuta ndetse n'imvugo za ruhunga yavugiye mu ruhame asobanura igikorwa ribu yakoze mu kujyana rusesabagina mu rwanda atabishaka tugatekereza rero ko mu ishimutwa rya rusesabagina akagambane n'uruhare bya businge na ruhunga byigaragaza rwose uretse ikibazo cya bwana rusesabagina umuryango rantos foundation uvuga ko mu nyandiko watanze hakubiyemo n'izindi ngero ziteye ubwoba z'ibyagiye biba ku bandi bagaragaje kunenga perezida kagame muri abo uyu muryango uravugamo patrick karegeya wiciwe muri afurika y'epfo bonifasi twagirimana visi perezida wa fdu inkingi waburiye muri gereza umuhanzi rurangiranwa kizito mihigo wapfiriye mu kasho n'abandi dr rantos wet uyobora rantos foundation akavuga ko leta zunze ubumwe za amerika zihutiye kugaragaza ubushake bwo gufatira ibihano abategetsi ba belaruse bagize uruhare mu kuyobya indege bagamije guta muri yombi umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu nyamara bitangaje uburyo iki gihugu kidakora ibihagije mu kwamagana no gukurikirana abantu bagize uruhare mu gushimuta no gutwara binyuranyije n'amategeko uwo yita umugabo w'umunyamurava umuturage wemewe wa leta zunze ubumwe za amerika wanahawe umudari w'ikirenga w'icyo gihugu madame ranto swet ati leta zunze ubumwe za amerika zihawe uyu mwanya wo gukosora ibyo byose bitagenze neza zifatira ibihano minisitiri businge na koroneri ruhunga tugomba kugira icyo dukora ubu nonaha kutabikora ni uguha leta y'u rwanda ubutumwa bw'uko yemerewe gukora icyo ishatse cyose ihonyora uburenganzira bwa rusesabagina ubutumwa nk'ubwo rero bwaba buteye ubwoba n'agahinda radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubucuruzi bwambukiranya imipaka ni kimwe mu bifasha abategarugori n'abari batari bake gutera imbere ariko bibasaba kumenya n'uko imipaka ikora hagati y'ibihugu byombi mugenzi wacu oriyana itangishaka yaganiriye na madamu manirakiza godlive umuyobozi w'ishyirahamwe afurabu rifasha abakenyezi gukora neza ubwo bucuruzi manirakiza aratangira asobanura ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore gukora
mu bisanzwe umwuga nk'uyu w'urudandaza urumva rwitwa ruto ruto ni uko nyine ari urudandaza rudasaba ibintu byinshi ari urudandaza abarukora bakoresha uburyo buke bubaho ni ukuvuga amafaranga make y'umutahe bakoresha rero rumaze kwitwa ruto ruto abarujyamo nyine rumva baba bari abantu bafise amikoro make uburyo buke ufise uburyo bunini ntakora urudandaza ruto ruto njabukambibe ariko arakora urudandaza njabukambibe kurumva bafise uburyo bwisununuye rero kugomba gukora umwuga nk'uwo ni umwuga udahanitse cyane udasaba ibintu byinshi urasaba ko ufise umutahe muto kuko uri muri uwo mugwi bakora ruto ruto nyine hanyuma biragusaba ko uronka urupapuro rw'inzira urupapuro rw'inzira kugira ngo umaze kwitwa ujabuka urubibe bigusaba ko uba ufise impapuro z'inzira ziciye mu mategeko kandi zigifise ikiringo cyazo ikindi bigusaba biragusaba kumenya amategeko amategeko yo kujabuka urubibe amategeko yo gukora urudandaza kuko urumva ni urudandaza ukora hagati y'ibihugu bibiri byumvikana yuko hari amategeko usanga mu gihugu ugiyemo hari n'amategeko uba usize mu gihugu cyawe ukoreramo rero biragusaba kumenya ayo mategeko yose yo ku mpande zose bikagusaba kumenya kugira ngo ushobore kudandaza neza biragusaba kumenya ingene isoko y'iyo ugiye gushorera mu isoko y'aho uzodandariza aho usanzwe uba ingene iyo soko yifashe kugira ngo umenye uti ndaza kurangura ibi ndabishora gutya ndabona ko inyungu ushobora gukuramo ishobora kungana gutya biragusaba rero kumenya ibidandazwa birekuwe n'ibitarekuwe kugira ngo utagwa mu makosa ngo uzane ibiguhombera uzane ibibujijwe kuko ibibujijwe ntibiheza ngo byinjire mu gihugu hanyuma kandi ibyo bibujijwe barashobora kubica amatagisi menshi ku buryo uca uhomba rero ikindi bagusaba ni uguca ku mupaka gukurikiza amategeko ugaca ku mupaka ukariha amakori kugira ngo ibyo winjije umenye ko byinjiye ku mugaragaro hanyuma n'ibyo n'amakori n'amatagisi umenya ko nawe uri kuraterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu nubwo ari urudandaza ruto ruto nawe urafise uruhara uwo muntu arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu cyacu
murakoze cyane rwose ndumva ko hakenerwa byinshi n'aho rwitwa ko ari urudandazwa ruto ruto haba hakenewe kumenya byinshi nk'ayo mategeko mwari muvuze yo muri ibyo bindi bihugu no mu gihugu iwacu boyamenya bate nk'amategeko yo muri tanzania dufate bo kwitura bande kugira ngo bamenye make bakeneye kumenya mbere y'uko bajabuka kuja kugurayo ibintu
ku mbibe zose muvuze tanzania ariko ubu turi ko dukorera ku mbibe zitari nke aho hose rero tugenda dufasha abo bakenyezi kugira ngo babone ingene bashobora gutunganya urwo rudandaza rwabo hajya ku mipaka haba hariho abantu bahakorera abakozi ba leta abakozi ba oberi ikigo cyegeranya amakori abakozi b'ikigo kiraba urujya n'uruza ariyo migirasiyo rero abo bantu baba bari ku mbibe zose ku gice cy'uburundi bariho ku gice cya tanzania mwavuze ako karorero bariho rero icyo gihe amategeko mu gihugu cy'uburundi amategeko hariho abantu bagenda bafasha abo bantu bakora urwo rudandaza ruto ruto tugenda tubigisha tubahimiriza tubabwira tuti amategeko akenerwa n'aya amategeko yo kubahiriza n'aya nk'ubu mu gihugu ndetse muri iki muri uyu muryango y'ubumwe bwa afurika y'ubuseruko hariho amategeko agenga urudandaza rero abo nabo bategerezwa kuyamenya kandi biranoroshe kubera ko ayo mategeko agenga akarere k'umwe bwa afurika y'ubuseruko tanzaniya irimwo uburundi burimwo aho bagenda bagira ibibazo ni nko muri congo batari muri icyo muri afurika y'ubuseruko muri ubwo rwego runani rw'ibihugu bya afurika y'ubuseruko amategeko rero hariya baca bakoresha amategeko ya komesa ugaca usanga ba bantu bakora urwo rudandaza nicyo navuze yuko bibasaba kumenya ayo mategeko ku ruhande rero rwa kongo urasanga bategerezwa kumenya amategeko agengwa agenga urudandaza ari muri komesa rero ku mbibe zose haba hariho abakozi ba leta hanyuma harimo n'abo begeranya amakori harimo n'abo baraba urujya n'uruza ubu woho hajemo n'ikiza cya kovide harimo n'ibindi bisabwa bisabwa ko umuntu yoba akora urwo rudandaza yigenga akamenya akamenya ibisabwa byose nk'uwunye baraheruka kugurura umupaka wa gatumba kugira ngo abantu babandanye baza urujya n'uruza rusubire rube nka mbere mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama